dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washingitoni muri kumwe nanjye Etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu eric bagira ubusa uri i kigali eric mikoro ni yawe ndagushimiye cyane Etienne karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo dusangira ijambo ya none iragaruka ku matora y'umukuru w'igihugu agiye kuba hano mu rwanda muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ni amatora ahatanirwa ku isonga na perezida paul kagame ku iturufu y'ishyaka fpr inkotanyi rimaze imyaka mirongo itatu ku butegetsi hari kandi bwana frank habineza nawe ku iturufu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ndetse na bwana filipo mpayimana umukandida wigenga kuri uyu mwanya aba bakandida ni nabo bahatanaga mu matora aheruka mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi amatora kagame yatsinze ku bwiganze bw'amajwi yari hejuru ya mirongo cyenda n'umunani ku ijana perezida kagame umukandida urusha abandi bigwi ari kuri uyu mwanya kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri itegeko nshinga rya repubulika nk'uko ryavuguruwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu rimwemerera gutegeka kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na kane by'umwihariko uzatorerwa gutegeka iyi manda azayimaraho imyaka itanu nk'uko bikubiye mu itegeko nshinga rivuguruwe muri iki kiganiro ntitugaruka cyane ku migabo n'imigambi ya buri mukandida na cyane ko gahunda yo kwiyamamariza uyu mwanya yarangiye turagaruka cyane ku byo benshi bibaza hari abasanga aya matora atari ngombwa kuko bamwe bemeza ko ibizayavamo babizi tubafitiye umusesenguzi amahanga akunze gushima intambwe y'iterambere perezida paul kagame agejeje ku gihugu ariko ntabura no kumwibutsa ko yagundiriye ubutegetsi kuri iyi nshuro perezida kagame utarya umunwa mu kubasubiza yongeye kugira icyo abivugaho
So that's where we all go. No question about it. But uh, while we are living, while we are still on, in, on this earth, we want to do what we want to do as individuals, as people, as, meaning collectively, and so on and so forth. So, collectively, and by the way, it started by accident, meaning for me to be the president, it started here as an accident. Well, first of all, as an accident or luck, that I survived the, the, the many years I, uh, that could have taken my life as, as many others' lives were lost. So I was lucky to, to, to be alive to the point that I became president.
mu yindi myaka mirongo itanu iri imbere byashoboka ko mu bicaye muri iki cyumba nta n'umwe uzaba ukiriho aho niho twese tujya ntawagombye kubigiraho ikibazo ariko igihe tukiriho tukiri kuri iyi si turashaka gukora ibyo dushaka haba ku muntu kwe nk'abantu cyangwa bashyize hamwe n'ibindi n'ibindi mu gushyira hamwe byatangiye nk'ibitugwiririye ndavuga yewe mu kuba perezida byatangiye mu kuri nk'impanuka mbere ya byose nk'impanuka cyangwa amahirwe kuko narokotse imyaka myinshi yashoboraga kuntwara ubuzima nk'uko benshi batakaje ubuzima nabaye umunyamahirwe kuba nkiriho kugera aho mba perezida ntibyari byarateguwe kandi binateguwe nari umunyamahirwe icya kabiri ni uko nubwo tukiriho uru rugendo rutangira mu myaka mirongo itatu turi hano hari abandi bantu bari barahisemo ngo babe ba perezida sinarimo narabisabwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine ndabyanga numvaga ntari mu mwanya wo kuba perezida nakoranye n'abandi mu gushyiraho undi mu perezida nyuma hari ibyabaye ibiraba akurwaho n'inteko nshingamategeko nyuma rero abashakaga kumva perezida bahise baza barambwira bati urabona twarakubwiye twarakubwiye ko mu bantu nk'aba wagombaga kuba perezida ntiwabimenya namwe ntimwabimenye murandenganya bambwira ko ngomba kuba perezida nari hano nk'imyaka itandatu ndibaza nkorera igihugu cyanjye ibindi bintu nemera kuba perezida kuva icyo gihe na n'ubu wagira ngo nakoze icyaha cyo kwemera kuba perezida buri gihe mpora mbazwa uzavaho ryari aba bantu bangize perezida barambwira ngo baracyankeneye nka perezida abandi nabo bati oya oya urambye ku butegetsi ariko aba bantu bambaza ibyo babimbwira n'ubwo babishaka ntibaba ba perezida kubera ko saba hano ahubwo mu kuri mpora mu rujijo kandi si byiza kumbaza ngo uzagenda ryari nk'uko nabivuze hari igihe ntari perezida yewe sinigeze nshaka kuba perezida narabyanze ariko igihe nabaye perezida kandi abaturage b'iki gihugu bagize icyo bavuga kuri nge kuruta n'abo ngabo bakomeza kuvuga ko bakinshaka twagize n'ibiganiro birambuye mu nama y'ishyaka nababwiye gushaka undi muntu nabibabwiye mu myaka ya bibiri na cumi na karindwi nako muri bibiri na cumi muri bibiri na cumi na karindwi ubwo nabivuzeho cyane yewe no mu bihe bya vuba nababwiye ibintu nk'ibyo abayobozi b'ishyaka urikuriye wungirije umunyamabanga bari hano muri iki cyumba bashobora kubabwira ibyo nababwiye nabasabaga ko nubwo nakwemera kuba perezida bagomba gukora cyane bakagaragaza abantu bazatera ikirenge mu cyanjye buri munsi narabibibutsaga ariko ntekereza ko kuri bo bavuga bati ubwo tukimufite ahumeka ibindi reka tube tubyihoreye narababwiye ngo si ngombwa kuguma hano nkora ariko ndabizi neza ko hari undi muntu uzaboneka vuba cyangwa kera tutitaye ku myaka ishize kubera ko birakenewe ariko ikindi cyangombwa kiri mu ishyaka n'abarigize binarenga n'ishyaka rya rpf ku gihugu cyose hariho ikibazo cyo kuba bansaba kuguma hano kandi nagakoze ibindi bintu nkanayobora igihugu n'ishyaka ariko nanone mu kuri abo bantu bafata iyo myanzuro nanjye mbasaba kuguma hano ariko ikibazo cyanjye ndababaza murashaka kunguma hano kugeza ryari kubera ko ndabizi ko hari igihe nzaba ntakiri hano But if you could only bear with us and it becomes our problem, internal problem which we have to resolve, ariko mushatse mwatwihanganira kuko biba ibibazo byacu tugomba gukemura byashoboka ko twanabona igisubizo vuba bidatinze ariko mwebwe amahanga mufite ibibazo byanyu mwagombye kwitaho mu bihugu byanyu ndibaza ntawe udafite igihugu hano byaba byiza mwitaye ku bibazo byanyu mu bihugu byanyu mukaturekera ibibazo byacu tuzabyikemurira mu nzira imwe cyangwa iyindi icyaba cyose haza umuntu mwiza kundusha cyangwa se abandi baza bagatangira gusenya ibyo twubatse mu myaka myinshi ntacyo twabikoraho by'umwihariko cyane cyane mwebwe abo hanze ntacyo mwabikoraho There is nothing we can do about it. Especially there is nothing you from outside can do about it.
muri aya matora hari abatarabura kuvuga ko ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda ryo rivuga ko ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho byaba atari ukuri ahubwo rikaba riri mu kwaha kwa fpr inkotanyi ibi ariko siko bwana frank habineza uzahatana muri aya matora bibona
ese ko muzi neza ko hari ishyaka riri ku butegetsi rikaba rifite n'amashaka rimaze imyaka mirongo itatu twana nayo ndetse bimwe bikaba byaravuye no mu masezerano yarusha bakaba bari kumwe nabo kuva imyaka mirongo itatu bari muri guverinoma bonyine abo ko bahari ndetse bakabagira ngo n'abandi biyongeyeho bakaba bageze bafite koalisiyo y'amashaka icyenda abo se mushaka kubita iki ese murumva yuko abantu twaba twavuze kuva tutangira ko dushaka opozisiyo tukanabikubitirwa tukanabifungirwa tukajya no muri exile ngewe ni ikimenyetso nariye mu buhunzi bwa kabiri navukiye mu buhungiro nguze nza no mu gihugu cyanjye ndangira nsubira no mu buhungiro inshuro ebyiri urumva ko biryoshye uzambaze icyo uba mu nkambi y'impunzi uri mukuru ukomeye icyo bisobanuye urabyumva iyo byose wabikora uvuga ngo ufite undi muntu ukorera no turakorera abanyarwanda ndetse twageze no mu nteko narabisobanuye ejo bundi no kuri kampeyini narabivuze tugeze no mu nteko batuje kuvuga abantu batubuzaga kuvuga ngo nimuvuga ngo tuzabikora no mu nteko muzatakaza umugati ntabwo tweza ngo twaje mu nteko gukorera imigati twaje dufite imigati njyewe urugero naje mfite inzu yanjye mfite n'imodoka yanjye ntabwo naje gushaka umugati nawe ubwati njye naje kuvugira abanyarwanda nshaka kunyirukana ibyo bitekerezo muzabizire nta kibazo ntabwo byarekeye aho twakomeje duhangana n'ibyo bibazo yewe na za komite za disipurine twazigiye muri bano mutabizi rero ukabibabwira n'ibyo ejo bundi uvuga kuri impunzi zo mu bwongereza byari binkozeho inshuro nyinshi zirenze eshatu hafi kwirukana mu nteko n'ibindi byinshi cyane ubwo se mba munsi iyo tuba turimo tuba turi ku muriro abantu badashaka ko tubitangaze tuvugira abanyarwanda noneho birambabaza cyane mwebwe abo tubivugira mukaba mukinyuma mushaka kuducira intege urumva birababaje cyane ndashaka ko abanyarwanda tunga ubumwe tuve icyo dushaka icyo dushaka dushaka igihugu cyiza turashaka imibereho myiza y'abanyarwanda turashaka iterambere rirambye turashaka umutekano usesuye nk'uko umunyamabanga mukuru yarabivuze abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside bashaka kudusubiza mu macakubiri bashaka kudusubiza mu curaburindi bashaka ko igihugu cyacu cyongera kikaka umuriro nibo baba bashaka ko dukora politiki yo gusenya iyo twanze iyo nanze gukorana n'imitwe y'iterabwoba narabyanze nanze gukorana n'imitwe y'iterabwoba n'izi bya gisirikare mfitemo na metirize nawe ukuntu navuze nti turashaka gukora politiki yo kubaka igisirikare cyacu kitera imbere cyubaka igihugu cyacu ntabwo ushaka kujya kurwanya igihugu cyacu urabyumva iyo abantu bakubwiye mu ngwino turwane gutera grenade ukanga ubu bakavuga ngo uri mubi no ntabwo turi babi umuntu ukubwira ngo fata utera igihugu cyawe uratera igihugu urimo ntabwo ari ibyo you cannot attack yourself your own country why should you subordinate your own country why would you want to kill your own people if you want to save your people why do you want to kill them
kubera iki warwanya igihugu cyawe kuki wakwica abaturage bawe niba ushaka kubakiza kuki wabica dutekereza ko mu kugira ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa politiki y'amacakubiri si byo dushaka turashaka politiki yunga ubumwe politiki yubaka igihugu iterambere rirambye kubahana mu bunyurane ubutabera mu mibereho ubutabera mu bukungu ibyo ni byo twemera hejuru y'ibyo dufite ingengabitekerezo ku rwego mpuzamahanga ntituri ishyaka risanzwe turi ishyaka ryo ku rwego mpuzamahanga twishyize hamwe ku rwego mpuzamahanga dufite abavandimwe mu budage tubafite muri suwede muri amerika mu bwongereza hirya no hino ku isi dufite ingengabitekerezo ku rwego mpuzamahanga yewe ubwanjye mpagarariye amashyaka arengera ibidukikije ku rwego rw'isi afite iyo ngengabitekerezo nabaye perezida w'amashyaka aharanira ibidukikije ku mugabane wa afurika ku bihugu birenga mirongo itatu rero ntituri ishyaka riciriritse turi ishyaka ryo ku rwego mpuzamahanga abatekereza batyo baribeshya nta n'icyo bageza ku gihugu
habineza akavuga ko nyuma y'imyaka cumi n'itanu ishyaka ryabo ryemewe icyizere kirushaho kwiyongera
turiyizeye cyane nk'uko nabivuze mu kinyarwanda nko mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi abantu batekerezaga ko turi abanzi b'igihugu bagatekereza ko turi abarwanyi bakaduha amazina mabi bakatujyana aho bashaka n'ibindi byinshi hanyuma wavuze ko twagize amajwi make yego amatora yari mabi ariko nyuma y'umwaka wa bibiri na cumi n'umunani twarongeye turiyamamaza tubona hejuru y'atanu ku ijana twinjira mu nteko ishinga amategeko rero sinkunda abantu babara bashingiye kuri zeru n'ibice bine muri bibiri na cumi na karindwi mwagombye kubara muhereye kuri atanu ku ijana ya bibiri na cumi n'umunani kuko niyo matora ya nyuma nagiyemo ninjira mu nteko kuva ubwo rero nemera ko dufite impamvu nziza kuri ubu kuri ubu dufite iki icyizere cyinshi kuruta mbere kandi mbona igihugu cyanjye kirushaho gutera imbere kandi ngomba gukora cyane kugira ngo nteze imbere igihugu cyanjye nta munyamahanga ntegereje ko yabinkorera nzabyikorera muracyateze amatwi ikiganiro dusangira ijambo turarebera hamwe ingingo y'amatora y'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka kuri mikoro muracyumva erike bagira ubusa kuri bwana philippe mpayimana umukandida wigenga kuri uyu mwanya asanga hari ibyakwiye guhinduka gukangurira noneho abanyarwanda umuco wo gusimburanya ubuyobozi navuga ko ari jyewe wivuga kuko biri mu byanshyize imbere muri izi gahunda zo gukora politiki ni uko ntera akajisho ku mateka y'u rwanda nkatera agacisho aho tugeze noneho nkibaza aho tugana nkavuga nti umuco wo gusimburanya ubuyobozi muri demokarasi ni ryari abanyarwanda tuzumva neza ko biba bifitiye akamaro igihugu ntabwo biba bifitiye akamaro umuntu wenyine ubiharanira bifitiye akamaro igihugu kuko bihindura neza kandi ku buryo bwiza abaturage uwo rero ni umuco nawe tugomba gutangira kwigisha niyo mpamvu iyo ntangira kwiyamamaza ahantu hose mbabwira ko simparanira gusa kugira insinzi runaka insinzi yanjye ya mbere igaragara iyo mubonye ko ndiho mbaho urugero iyi nsinzi ya mbere y'ibyo nakoze muri bibiri na cumi na karindwi nayibonye ejo bundi mbonye hiyamamaje abakandida benshi Eh, ubwo rero urumva ko uyu muco wo gusimburanya ubuyobozi muri demokarasi tugomba kuwushyira mu byo kwigisha na mpayimana ariko agasubiza abagira ibyo bamwibazaho Eh, ikibazo cy'ibanze eh, mwese twibaza kuri mpayimana eh, impamvu yagiye muri ibi bintu byo gushaka kuyobora igihugu n'impamvu yagarutse bwa kabiri mu by'ukuri ese koko ashaka kuba perezida ese koko yumva yabishobora ese koko n'icyo ashaka numva nk'abanyamakuru nzi ko icyo kibazo muri bukibaze niyo mpamvu ushaka kukibasubiza mutarakibaza ikintu mpayimana yifuje kuva yakwinjira muri politiki muzi ko ninjiyemo muri bibiri na cumi na gatandatu nari maze kwandika ku rwanda u rwanda rureba imbere heza nari maze kurusura nyuma y'imyaka cumi n'umunani nari maze mu buhungiro ndarureba ndarukunda narubonye nk'igihugu kiri ku murongo wo kugenda ki- gihinduka gishya transformational um, vision. Ude- u- nakibonye nk'iki- nk'igihugu kiriho kigenda gihinduka gishya kuva icyo gihe ngira inzozi zo kwinjira muri iyo gahunda yo yo kugira uruhare mu mihindukire myiza y'igihugu cyanjye noneho igihugu cy'u rwanda iyo kirebye ku munota kiriho utakibona muri iyo viziyo taransiforomasiyo yacyo ushobora kukigaya ushobora kukinenga ushobora ku- kukivuga ngo ngo nta demokarasi ngo ngo ntibahindura abayobozi ngo ibintu bibi byose ushobora kubibona ariko iyo urebye urugendo kivuyemo n'aho kigeze noneho ukajya muri iyo gahunda y'aho kiriho kigana uhita ubona ibintu byiza byinshi cyane bituma nta kintu kibi wavuga Eh, iyo mpamvu rero na- navuze nti abantu bashobora kwibaza baba bati habimana arabona we yahindura ibiriho akazana iki ko ibiriho bimeze neza ibiriho bijya ahantu heza iyi kintu rero naravuze ndavuze nti iyi nzira kirimo yo kugenda gihinduka gishya ni byiza kuyinjiramo nkayinjiramo tukabijyanamo kugira ngo kitazahinduka nabi kitazayoba ngo kijye hirya nabanje ikintu cya mbere mu byankuruye hari muri bibiri na cumi na kabiri ni iriya politiki yo kwihesha agaciro sinzi impamvu agaciro ka- kambereye nk'umuhamagaro ariko nta mugayo sinzi kuva navuka buri gihe mparanira ibintu biri hejuru cyane kandi nta n'ubushobozi buhagije mfite ariko ariko nkabona nkabona birakunze rimwe na rimwe nuko ibyivugo bitabaho umuntu ahimbye nk'ikivugo cy'ibintu bikomeye yagiye akora ntabibone ariko sindabibonera umwanya bivuga gusa nk'ubuhamya ubwo rero gahunda yo gushyira mu gaciro tugatekereza ibintu biba bikomeye biteye n'ubwoba ariko tukemera tukabikora navuga ko biri mu byampaye ubutwari n'ubushobozi muri cya gihe abanyarwanda bari batangiye kwibaza bati ese amatora ubu azaba amatora ntiyarangiye ko dufite umukuru w'igihugu dukunda nawe itegeko rimaze kubimwemeza ko azongera agafata manda ya gatatu noneho ndatekereza ndavuga nti ubuse koko rwa rugendo rw'igihugu cyacu ruriho rugana ntirushobora gusubira inyuma nk'uko natangiye mbibabwira ijwi rya amerika yiyambaje umusesenguzi eric ndushabandi aha nabanje kumubaza niba abakandida bazahatana na perezida paul kagame byaborohera kumutsinda navuga yego na oya navuga yego bari ku rwego nk'uko bose ari abanyarwanda ndetse bakaba bafite itegeko ribagenga bose eh, rituma bashobora kuvuga ngo twujuje ibisabwa aho navuga ko bangana ndetse bakaba kuba bahatana ariko nkanavuga nti birabasaba imbaraga nyinshi birasa imbaraga nyinshi kuko imyaka mirongo itatu haba harimo uh, kuzamura standard standard cyangwa se wabyita nk'urukiramende ba- ba- bya bindi twasibukaga kera bavuga ati "Eh, ah, urazamutse cyane sindi bugereyo ibi bya rpf na perezida kagame imyaka uh, imaze iyoboye uh, iyo urebye porogaramu politiki ya rpf kugeza kuva ku miyoborere ukazagera ku bidukikije ukazagera ku isuku ukazagera ku mwana muto komisiyo y'abana ugafata urubyiruko ruri ruri repuresentedi ugafata abari n'abategarugori ariko byanyura no muri politiki mpuzamahanga ugasanga urukiramende wambuka ruzamutse cyane ibyo byose rero niyo wafata frank habineza ukareba porogaramu kandi nibwo bwa mbere yenda sinakoze yatansiyo ubushize ariko ibyo ntekerezo frank habineza yubatse zishingiyeho kugira ngo akore porogaramu hanabayeho n'isesengura ndetse ry'ibibazo ku buryo buri wese mu mvugo yoroshye ahita abibona ibyo frank habineza avuga nk'ikibazo nuko ndakeka ko yazana umusanzu mu gukemura ibyo bibazo ndetse ugasanga hari aho ari kujya mu cyerekezo gitandukanye n'ibyo rpfmazi bizikora ariko usanga muri rusange ari mpayimana ari frank niba umuntu avuze uburezi bwiza niba umuntu avuze iby'amasambu n'isaranganya ryabyo iyo avuze guteza imbere ubuhinzi bwita ku bidukikije cyane iyo ndavuze ngo kugabanya imyaka imyanya cyangwa se abantu batinze muri za gavumenti ati guverinoma ikivaho abari barimo bose bagende ugasanga izo niwonse zose ziragaruka ku byiza igihugu cyagezeho bigomba gusigasirwa hanyuma erike ndushabandi nk'umusesenguzi abantu bareba aya matora agiye kuba mu rwanda bakavuga bati ahubwo ntiyagombye kuba aba perezida kagame yagombye kuba akomeza ntabwo leta yagombye kuba ishyiramo ingengo y'imari bakavuga bati ahubwo binjiye mu ikinamico nk'umusesenguzi wowe ni ukubibona icya mbere ni uko biteganywa n'itegeko nshinga n'itegeko nshinga rero ugomba kubikora ntabwo wabisimbuka ngo uvuge ngo ndabyuka mu gitondo nikomereze icyo ni icya mbere icya kabiri ni n'amategeko mpuzamahanga twubahiriza kuko nabwo bidakozwe bitwa ikinamico byakwitwa ibindi ubwo icyo navuga muri ibyo yenda ikihishe inyuma utavuze ni ukuvuga nagiye mbibona mu ntagazamakuru mpuzamahanga bagiye banganiriza hari ushobora kukubwira ngo n'ubundi ko tubona zatsinda ubundi kuki ziriya mbaraga zikoreshwa navuze ko bishingiye ku itegeko nshinga ritubahirijwe rikaba ari ikibazo icya kabiri komisiyo y'amatora ni komisiyo twizera ko yigenga twizera ko iha amahirwe buri wese idashyizeho ruriya rubuga buri mwaka ntabwo twazagira amahirwe yo kubona wowe nanjye tuba abakandida ejo n'ejo sibyo imbaraga zishyirwa muri za rpf nazo ni ngombwa ntabwo mbaza ko bicaye gusa ntibagire icyo bakora ariko cya suverenite gipepuro nicyo utabona aho kivana yego utangiye no kugihata aho ugikura ahandi byaba ikibazo icya kabiri ni legitimasi legitimite ni ukuvuga umuyobozi utowe wemewe kandi bigaragarira buri wese ya miyoboro yose yabaza ibintu biri kubera hehe tuzatorera hehe harimo na cya kindi cyari fundamentale uba wimye umwana muto wageze ku myaka cumi n'itandatu cumi n'umunani ngira ngo hanyuma aya matora bavuga bati perezida kagame azayatsinda nk'uko bisanzwe aramutse ayatsinze bano bakandida bamwe bavuga ngo ni abakandida bato kuri we ari we frank habineza w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ndetse na philippe mpayimana nk'umukandida wigenga icyo wafata nk'umusaruro kuri bo ni ikihe
kuba baragaragaye ubwabyo umusaruro wa mbere ni uko ari puratike demokaratike ikwiye igomba kubaho kuko iteganywa n'itegeko nshinga icya kabiri ni uko twumva ijwi amajwi atandukanye ku bibazo bitandukanye ubona haba ibyo frank habineza avuga ko ashobora gukosora ndetse akanavugurura na mpayimana akakora uko nguko bitanga mesaje ku muturage usanzwe ati cya gihugu byo ujya wafata mikoro ukavuga ko hari ibyo ugiye gukosora muri porogaramu zitandukanye za leta igihe cy'amatora no kuba dufite abakandida barenze umwe yego baba bahaye umuturage amahirwe yo kongera gutekereza ku isano muzi umuturage afitanye n'igihugu cye aya mashyaka se eh, yifatanije na fpr inkotanyi riri ku butegetsi ah, harimo ayo bafata nk'akomeye nka psd na pr kuba yoyo aguma muri uriya murongo hari abavuga bati ahubwo ariya mashyaka bizarangira ntaho amenyekanye icyo kintu wowe nk'umusesenguzi ukimbona gute
Ah, harimo ibintu nka bitatu icya mbere ni uko ari ini paratike isanzwe ni ibintu bisanzwe yego eh, kuba abantu bakora koalisiyo kifuza reka tujye n'aha hafi mu bufaransa ya- hafi y'aho bicaye yego ejo bundi babonye ibintu bigiye kuzamukana egisiteme dorowadi amashyaka aricara arikuza avuga ati ibi bintu reka tubi- tubi- tubitangire kuko biri gusenya ibyo bubatse eh, nk'indangagaciro eh, eh, eh, zubatse- zubakiweho muri demokarasi iri aha ngaha Eh, mbese demokarasi yihanganira na demokarasi eh, isangiwe iyo ubirebye hari ibihe bya politiki iyo koalisiyo iba ikenewe koko iyo ugeze mu rwanda ni- ni rwo rwa rukiramende navuze ruri aho. iyo standard perezida wa repubulika yadushizeho ikubiye njya nyivuga mu bintu nka bitatu icya mbere ni intekerezo na values n'indangagaciro icya kabiri iyo bavuze eh, kuyoboka umukandida wa rpf ndavuga ni yego ni byiza n'ibisobanuro ndetse bigatangwa ariko biha rpf umukoro ukomeye yego ibyo rero ntabwo ukunze kuvuga niko kazi kanjye jewe kuba biha rpf umukoro wo gutekereza mu buryo bwimbitse uko abantu bafite izo ndangagaciro n'iyo leadership iri visionary baba bari benshi mu cyama cya rpf yego ni umukoro ukomeye igatanga undi mukoro wo kubaka inzego zikomeye za rpf ikubaka cya nyuma kijyana n'abanyamuryango n'abayobozi bashyirwaho ndetse n'abo basangiye kubaka igihugu bose barangwa na bya bintu ku buryo habaho na PSD ishobora kuvuga ngo twashyigikiye perezida kagame ndetse twanashyigikiye rpf ku buryo umusemburo cyangwa se w'intekerezo twagezeho watanze porogaramu politiki twese twumvikanyeho hanyuma se nkurikije uko ubisobanura ko bo bicara bakavuga bati twe turabona nta wundi wayobora iki gihugu uretse perezida kagame ariko nanone tukajya ku uko isi yubakitse eh, umuntu umunota ku wundi ashobora kubura ubuzima barya abantu baba bavuga bati nta wundi watuyobora uretse perezida kagame bamubuze bigenda bite igihugu cyajya mu kaga Eh, bwana bagiriye ubusa eh, ndabizi ko icyo kibazo gikomeye ariko eh, interuro ukoresheje Mm, nakwifuza kumva ubesheje kandi ugaya muri politiki avuga ngo aragarije umuntu wahaga- wakwihandagaza kuvuga ngo nta wundi wayobora akarushingiraho kugira ngo avuge nshyigikiye perezida kagame ibyo byaganirwaho kuvuga ko ari nta wundi ushoboka ko ariyo mpamvu oya ndavuga ngo ibyo bashingiraho bavuga ko bashyigikiye umukandida perezida kagame yego ibyo umuntu yabonera ibisobanuro byinshi koko bitavanaho ko imitekerereze itakomeza yo kwitoza ishuri rigafata yego rigafungirwa na benshi iryo shuri mvuga ese ntabwo ari ntabwo ari amabuye agerekeranye ni ni intekerezo na disipurine ubwo ishuri ntabwo ryaba ryarakoze neza tubaye tutageze abantu bazagariraho nubwo twaba tunamukunze arega imyaka igira ibyayo isi igira ibyayo tugomba kuba dufite abantu bavugaho nibyo koko mfite karacterisitike zirenze iz'abenshi afite ubushobozi bw'uri bw'abenshi ibi ntabwo bishyirika ariko ikindi tugomba gutekereza ni gute kubakirwa bitaramba harimo no kubaka abarere benshi bashobora kuzagera ikirenge cyabo mu cye inshuti bakunzi badusangira ijambo ikiganiro cya none ntaha ngisoreje nshimiye muri wese ku musanzu we mu kiganiro ntibagiwe namwe mwari mugiteze yombi mukomeze munogerwe na gahunda zacu mwari na eho bagira ubusa naho utaha turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongeye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho mu